di Radio Ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa mbere itariki mirongo irindwi y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na frederic nkurikije hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu munani mu myaka nk'ibiri ngereranyije bavuga yuko bakundaga kujya muri kongo ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tukaba tutazi irengero ryabo uyu ni silvestre bisanga abagabo atwara umurenge wa kivu mu karere ka rucuro mu ntara y'ubuseruko bwa kongo inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye igandagurwa ry'umutama w'imyaka mirongo umunani ryabereye mu ntara gitega turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko iyi imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka Oriane umwanya ni wawe murakoze cyane frederic nkundikije ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi aho muri hose nk'uko bivuze muri kumwe na Oriane itanga ishaka ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika muri zimbabwe perezida emerson mnangagwa yaraye ahamagariye abanyezimbabwe kugira ubumwe ni nyuma yaho haraye arahiye hicese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cy'imyaka itanu yavuze ati jewe emerson ndambuzo mnangagwa ndarahiye nk'umukuru w'igihugu cya zimbabwe ko nzoba umwizigirwa nkubahiriza nkahagarira nongera ngwanira ibwirizwa shingiro kimwe n'ayandi mategeko ya zimbabwe ati imana ibimfashemwo yarahiye imbere y'umucamanza mukuru luke malaba n'abanyezimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bariko baramuhayagiza muri ayo mabanga yiwe mashasha azomaramo imyaka itanu ku munsi wa gatanu yari uwo mucamanza nyene yatangaje icese ko ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'indwi mnangagwa yatsinze nelson chamisa wo mu mugambwe movement for democratic change alliance mu matora y'umukuru w'igihugu chamisa yari yitwaye asaba ko amatora ateshwa agaciro ku vyagirizo vy'uko ibiro vy'igihugu bijejwe amatora vyagize amanyanga ku nyungu za uh, z'umukandida mnangagwa wo mu mugambwe zanu pf handi naho muri afurika hasigaye amezi make ngo ikambi y'abasirikare b'amerika bagwanira mu kirere irangire kubakwa muri niger umutegetsi mu gisirikare cya amerika yabwiye ijwi rya amerika yuko iyo kambi ari iy'indege zitagira abadereva izo bita drones zizoba zishinzwe igikorwa cyo kurwanya imigwi y'abagwanyi b'ako karere uwo muvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere ku mugabane wa buraya na afurika auburn davis yabwiye ijwi rya amerika ko amerika imaze gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni mirongo umunani na zitandatu n'ibice bitanu mu kubaka iyo kambi ya gisirikare cy'abanyamerika muri niger yiswe air base majana abiri na rimwe avuga ko icyo gikorwa kizobandanya no mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kikazokoresha amafaranga yose hamwe hangana n'imiliyoni mirongo icyenda n'umunani n'ibice bitanu davis avuga ko iyo kambi iri mu gisagara cya agadez mu buraruko bwa niger ari iya mbere nini yubatswe n'igisirikare cya amerika kigwanira mu kirere kuva kikibaho handi naho umuyobozi mukuru wa ekereziya katolika ku isi papa francisco yaraye asabye imana imbabazi by'umwihariko ku bicumuro bijanye n'amabi yo gushurashuza abana bakiri bato bigirwa cyane muri ekereziya katolika uyu muyobozi yabivugiye ku ishengero rya nok mu rugendo yarimwo mu gihugu cya irlande ejo ku munsi wa mungu yagereranije ayo mabi ateye isoni nk'ikiguma kikiri gishasha kandi ko ingingo zikomeye zikwiye gufatwa kugira ukuri n'ubutungane buje ahabona papa francisco yarongoye yarongeye haranegura amashyirahamwe ayobowe n'ishengero katolika ryo muri irland kuba muri kahise ryaratanze abana b'abagore batari bubatse ngo baje kuregwa mu yindi miryango avuga ko ivyo vyatumye abana bakiri bato banyagwa ubuzima bwabo bagasigara ataho bakurikirana bahava bakura bafise ibikomere byo ku mutima radiyo ijwi rya amerika makuru arabandanya umukenguzi w'amateka wo muri amerika john mccain yitavye imana ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze nyuma y'uburwayi bwa kanseri yo mu bwonko yaramaranye ikiringo c'umwaka azokwibukwa mu manza zibiri zizobera muri leta ya arizona no ku mugwa mukuru i washington mccain azofubwa n'iteka ku itongo ririmwo inyubakwa y'inama nshingamateka ya leta ya arizona ku munsi wa gatatu uwo munsi nyine niwe yari kuba akwije imyaka mirongo umunani n'ibiri abanyagihugu basanzwe bazoshobora kwitaba urwo rubanza rwo kumupfuba ruzobera muri arizona ku munsi wa gatanu niho hazoba urubanza rwo kumusezerana n'iteka ruzobera ku nyubakwa y'inama nshingamateka hano i washington azoba abaye umushingamateka wa cumi na gatatu agiriwe urwo rubanza rukomeye rugigwa ku bategetsi ba bicubahiro gikomeye muri amerika aho ku nyubako y'inama nshingamateka ya leta rusangi aho i washington handi naho nyamugigima y'inguvu zigera kuri zitandatu yaraye ibaye mu burengero bwa irani yica abantu babiri ikomeretsa abandi amajana abiri na mirongo itanu iyo nyamugigima yabaye muri provensi ya kermansha mu gitondo ceje ku munsi wa mungu abategetsi bavuga ko hapfuye umutama w'imyaka mirongo indwi hamwe n'umukenyezi yari yibungenze iyo nyamugigima yarumvikanye kandi mu bisagara biri hafi y'imisozi iri ku mupaka na iraq ku birometero icumi ibinyamakuru bivuga ko iyo nyamugigima yumvikanye ku yumvikanye ni bagdad ku mugwa mukuru wa iraq ku birometero amajana atatu uvuye muri iran abajejwe ibikorwa byo gutabara baracabandanya kuraba niba hari abandi bashobora kuba baraguye muri iyo nyamugigima ayo niyo makuru hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi ayandi makuru murashobora kuyaronka kuri site yacu ya interineti aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa mwari kumwe na oriyani itanga ishaka
urakoze oriyane ku makuru uheje kudushikiriza umugabo w'imyaka mirongo inani yaraye agandaguwe muri komine bugendana mu ntara ya gitega iri hagati mu burundi bane mu bantu bamwicishije amahiri barimwo umuhungu wiwe nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu fidele nsabimana ari i gitega mu burundi nk'uko vyemezwa n'igipolisi muri komine ya bugendana uwo mutamara yagandaguwe azwi ku izina rya mariko nsabimana w'imyaka mirongo itandatu mu bamwicisha amahiri harimo umuhungu wiwe ndetse n'umukazana nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa rushanga zone mugera komine bugenda ntara ya gitega aho yagandaguriwe dewo naho usigaye umukuru wa zone mugera avuga ko hari igihe c'isaha zine z'ijoro ryo kuri uwa gatandatu aho abantu batatu b'ababanyi harimo n'umuhungu ndetse n'umukazana banyakwigendera bagaba igitero c'amahiri kuri uwo nyakwigendera baretse ku rugo rwa mariko nsabimana baciye bamwigaguza amahiri gushika acikanye abanyagihugu bo ku mutumba wa rushanga bavuga ko uwo yishwe vyavugangwa ko yoba ari umurozi azwi kuri uwo mutumba bakamwagiriza ko yoba afise ibitega mwari musanzwe muvyumva mu kibano turavyumva cane gose kabisa eje je navyumva gose urumva umurozi amaze kwica abantu batatu bane batanu kandi bivuga ko ari vyavuye iwe urumva biragoye bene ivyo iyo kigufashe uca wiruka hariya nyene urumva uwo cafashe yaciye agenda urumva nyene niko bimeze ibintu vyabaye kera nuko nyene ntatora ntatora kandi ni kuva imyaka bimujaniwe bagaca banyarana nyene naho aba ari umugore canke naho aba ari akantu feble nyene basha aca asanga afise inguvu nyinshi cane amubonye ngo uwu ni mawe ngo uwu ni mawe ibintu bene ibi yego nacyo nahora ndabyumva havuga yuko ari umurozi iyo habaye nk'umwana afashwe cyangwa umuntu akuze yiruka ajiwe mugabo rero urumva kubera yuko ibintu by'uburozi udashobora kugira ati ni gute na gute niko byabaye no mu minsi yeze patiri yaraje ngaha arabwira ibiki n'ibiki byose arabwira ati ibyo bintu ni mu bihe bi barigeze no kujya mu bafumu kututumura baramufatanye imiti imiti barayiturira imwe iyindi barata mubwo ukundi bigaruka ntawubizi twebwe nivyo tuzi uwundi mwanya abo banyagihugu bo ku mutumba wa rushanga bavuga ko ibirozi vy'uwo mutama arivyo vyoba vyaragomoreye ba nyene kumwica kumugandagura uwo muntu yamwishe nawe urumva vyari biriko biramurya biriko biramurya nyene hafashwe umugabo wiwe nawe nyawaye n'ubu aragwaye n'ubu ari mu nzara arwaye nyawaye aho hose yamufata ngo amwomagura byari byamufashe mwerewe nk'abana ntimwahora muja guteramira iwe mwatiye
barabana aba bose barabana bahana ikigo ntimwashobora kurubakwa guteramira iwe oya kweli asha twatinya kubera kwa nyine utuntu nyine ba- ya- bamuvugako
n'umuhungu wiwe niwe bafashe urumva we ntibigera munavugana
n'umuhungu bari mu bamukubise Eh, umuhungu yitwa nde yohani nsabimana yohani nawe nyine vyamufata Eh, avuga ko yamwiciye abana ntibigera bahuza biyene rumva biramufata nyine aga- agasara nyine agaca ubwenge abonye nk'abantu agakubita rumva ntatora uwakubita uwo bifashe vyamwirukanka niwe ibitega eh, ibitega biriho ariko abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kwihanira ari amakosa ariko ico co kwihanira Yego, muragi- mukibona gute icyo cyo kuyihanira rero nicyo ibyo byo kuyihanira nibyo byabaye ukuntu akushavurigize nawe urumva iyo bashyira mu butegetsi abategetsi bakaca bamenya ati twe dufate iki dufate iki none ko baciye biyihanira muri abo bagirizwa kwiciwa mutama hamaze gufatwa abantu babiri harimo n'umuhungu wiwe aho bariko barakorerwa amatoza n'igipolisi dewo ntaho nsigaye umukuru wa zone mugera amenyesha ko uretse ubwo rwikekwe rw'uburozi n'ibibazo vy'amatongo muri uwo muryango bitosigwa inyuma ibugendana mu ntara ya gitega hagati mu burundi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika ubuyobozi bw'umurenge wa kivumu mu karere ka rutsiko burasaba abanyagihugu kwama barikanuye hafi igice c'ikiyaga ca kongo buvuga ko hari abantu bashika ku munani bazimanganye bigakekwa ko biciweho ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu munani mu myaka nk'ibiri ngereranyije bavuga yuko bakundaga kujya muri Kongo ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tukaba tutazi irengero ryabo ni bwana silvestre bisanga abagabo uyobora umurenge wa kivu mu karere ka rutsiro mu ntara y'uburengerazuba ni umwe mu mirenge ikora ku kiyaga cya kivu ifite abaturage batari bake batunzwe n'uburobyi muri bo ariko hari ababukora binyuranyije n'amategeko kandi imitego bakoresha baroba bayivana mu gice cya kongo bamwe bagaheruka bagenda bagategereza ko bagaruka bagaheba nk'uko bisangwa abagabo bisobanura aho abaturage bacu bambuka umupaka wo mu mazi bakajya kwiba imitego itemewe yitwa kaningini bayikura mu gihugu cya kongo mu baturanyi ndetse akenshi bayikurayo bafite ibikorwa bangije ndetse bahohoteye abaturage bo muri kongo ariko nabo iyo babatanze abo muri kongo nanone bavuga yuko bapfa kuvuga ngo hari abajya bajyayo bakaza bajyanye n'abandi hari iyo batanga amakuru ariko bakayatanga mu ibanga ukazabimenya nyuma niba barabuze biranashoboka yuko bashaka kuba baranapfuye abashoboye kujyayo bakagaruka bazana imitego itemewe bakoresha mu burobyi bunyuranyije n'amategeko ku buryo bangiza bikomeye umusaruro ukomoka ku burobyi nk'uko bamwe mu barobyi babyivugira uko umwaka ugenda ushira umusaruro ugenda ugabanyuka umuntu wa supaneti niwe utumye isambaza zibura mu mazi y'ahangaha ikivu barahari benshi Mm, ni benshi guhera hano kugera icyangugu abo bantu batari bagera mu mazi abantu bashoboraga kuba babona toni cyangwa se ibiro magana atatu na magana abiri n'ijana ubu ngubu tugeze kuba twabona n'ibiro bitatu bitanu batangiye barobesha supaneti imwe ubu ngubu nabo bari kurobesha supaneti makumyabiri bakoresha supaneti bakazana ubujanga bungana urwara butemewe kandi bari kubwiba ubwo ngubwo rero iyo bishe nk'ibiro nk'icumi nk'ubwo ngubwo butoya aba ari nk'ibiro ahari nka magana abiri by'inini iteze za sambaza ntoya ikica nka kwa rubase runini cyane rwuzuye ni nk'aho iba yishe injanga nk'iz'amakipe makumyabiri buriya bazitega zitarakura batuma zinashiramo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kivumu avuga ko abajya kwiba imitego muri kongo baza kuyikoresha mu gice cy'u rwanda kandi itemewe ari abajura n'abanze kwishyira hamwe n'abandi avuga ko bagerageza kubarwanya no kubakumira kujya muri kongo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ariko hatabura ababaca muri humye iyo tubafashe twamenya amakuru tukabategera ku kivu tukabafata ariko kivu ni kinini mu by'ukuri inzego z'umutekano ziba ziri hafi ndetse n'ubuyobozi buba buri hafi kubera ko bamenyereye baturiye ikivu ni umwuga bavutse basanga baroba ariko n'ubundi abasimbuka ba- bakiba bakajyayo biraborohera cyane kujya mu kivu kubera ko ikivu nta mupaka ugaragara ariko babikora bafite intego n'ubundi bajyayo babigambiye kugira ngo bibe iyo mitego ko mu rwanda n'ubundi itemewe kandi ibihendutse bayigura kuri forode bayi- bayiguze n'abanyekongo cyangwa se ubundi bagahohotera abantu bo muri kongo bafite iyo mitego bakayiba bakayizana inaha mu mwaka ushize ikigo gifite ubworozi mu nshingano cyavugaga ko inzego zose zirimo gukora ibishoboka ngo zihashye ubu bushimusi cyavugaga ko ubushimusi bw'amafi n'isambaza bukorwa mu kiyaga cya kivu ari ikibazo gikomeye n'ubwo polisi n'abasirikare bo mu mazi bagerageza kubirwanya mu mezi abiri asoza umwaka ushize hafashwe inzitiramibu magana abiri na mirongo ine n'icyenda zirobeshwa na ba rushimusi n'imirage ijana na mirongo inani n'irindwi abarobyi bita kaningini abantu mirongo ine batabwa muri yombi kubera gukoresha imitego itemewe ubuyobozi bw'umurenge wa kivumu buvuga ko bukomeje kwigisha abaturage bakoresha ikiyaga cya kivu babereka ingorane n'ingaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoresha ikiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko buvuga kandi ko hari abantu basaga makumyabiri batahuwe bafite umugambi wo kujya kwiba imitego itemewe muri kongo maze bajyanwa mu kigo ngororamuco kuko nta mategeko ahamya hana abaroba binyuranyije n'amategeko bitanga icyuho bigatuma n'abafashwe bongera kurekurwa bakidegembya claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadirwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni cyagiye cyo kubashikiriza amakuru ya siporo mu burundi no mu rwanda aya makuru ya siporo rero tuyatanguriye mu burundi twumvirize mugenzi wacu evariste zikobanyana muri za nkino zihuza imigwi serukirabihugu yo mu muryango wa afurika y'ubuseruko uburundi bufise amahirwe mu nkino zibiri kuri munani ziriko zibera mu burundi izo nazo ni tenisi na karate gusa muri urwo rukino rwa karate ruza rwarangiye uburundi bwatahukanye mu mpera zino ndwi imidari cumi n'ine y'inzahabu ni nyuma yo gutsinda imigwi ya tanzania na kenya christophe nkurunziza arongoye ishyiramo rya karate mu burundi agaragariza umunezero ijwi rya amerika ni umunezero udasanzwe ku gihugu cyose ni umunezero udasanzwe kuri federasiyo turongoye ni umunezero udasanzwe ku bakinnyi bakinye kubera ari ubwa mbere zinkino bwa mbere ziteguwe hama turakeneye ko igihugu cyacu kigira ishusho nziza ni ikintu gikomeye turwanira iminsi yose no mu makungu turamaze kubyerekana haba muri afurika cyangwa muri mu nivo mondial y'amashampiyona ahuza ibihugu by'isi yose novuga yuko tubishima migambi twihaye guhera kuva dutowe mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi mu kwezi kwa mbere nari natanze umugambi ku myaka tuzokora ku myaka ine yose hari ibintu dushitse ko twibaza ko twashyitse ku myaka ine itanu twari dufise ubumenyi budasanzwe bubitswe ubu twafukuye turahabona eka n'abakinnyi ba karate bo mu burundi bakira neza insinzi frank niyubahwe ni umwe muri abo bakinnyi ba karate nk'umukaratika w'uburundi ni ikintu kidasanzwe kubona dushobora gutwara imidari nk'iyi yose y'inzahabu muri aka karere ni ikintu gikomeye cyane kubera imidari yose mu mice yose hose twagiye turaronka imidari y'inzahabu ibyo byerekana yuko nivo yacu aha mu burundi muri karate ari nivo ishimishije cyane rwose hanyuma tukaba dusaba abaduserukira abari hejuru yuko bodufasha bakadutera intege tugashobora gukina ku rwego rwa afurika naho tukaraba nivo yacu aho bigeze ko tumaze kuba ba mbere muri aka karere tukaba twifuza yuko twobandanya gushika hejuru naho tukaraba nko ku mugabane wa afurika ukuntu twakwigenza muri uru rukino rwa karate ku mwimbu wa karate hoho hano mu gihugu mushimira gute federasiyo twebwe abakinnyi iyo tumaze gutwara imidari ntibiba bituvuyeko biba bivuye ku batumenyereza ku bari muri federasiyo ukuntu badufasha twebwe nka twe muri karate uriko urakina ntushobora kwibona ntushobora kubona amakosa ntushobora kubona aho wagize mugabo umukoca ari hanze abatwara federasiyo kuko bose n'abakarateka baba babizi baraza turi mu myimenyerezo baza batubwira ati wowe kosora hano kosora hanye aho bitagenda neza naha kubera iyo muri karate umuntu ari hanze wowe uri kurakina niwe abona uko utegerezwa kwigenza turabashimira cyane rwose kubona baradufashije kandi kubona dushoboye gutwara ino midari yose kubona imigwi y'u rwanda n'ubuganda ititabye iryo higanwa na cyane cyane muri urwo rukino rwa karate si cyo cyatumye uburundi butahukana imidari yose y'inzahabu uburongoye ishyiramo ry'urukino rwa karate mu burundi atanga insiguro kuva mu bihumbi birindwi uburundi buno bwa mbere ntitwavuga ko ari kubera ibihugu bitaje hari icyo twita zone 5 kuva mu bihumbi birindwi gushika uno munsi nta gihugu cyari bwadutsinde muri kenya twageze kuvuza burundi bwacu 16 fois cumi na gatandatu mubu muvyumvise uku nyene iyo bibere mu kindi gihugu n'ibindi bindi bidasanzwe ugira abantu benshi bumva yuko umengo hari ikintu cyabaye kidasanzwe gusumba aho bibereye mu gihugu iwacu naho ibyo bihugu bititavye ntivyakudutera ubwoba kuko ubuye n'abahinga b'abaegyptien cyangwa abamaroke bitwa ko bamabukira mu mahiganwa adasanzwe ubuye bashyize mu mahiganwa baza kubaza ati umurundi ni uwuhe muri bajya birabura tubona hajya ni ukuvuga ko dufite ikibanza cyiza cy'iteka twoshima twese tukaba dushima ubutegetsi bwama budufata mu mugongo duce kwerekana ishusho ryiza ry'igihugu murakoze inkino umunani nizo ziri ko zihuza imigwi nserukirabihugu y'umuryango wa afurika y'ubuseruko izo nazo ni volleyball football tennis karate boxe rugby kwiruka hamwe na netball icibonekeje muri iryo higanwa ni uko abakinnyi b'u Burundi badafashwe kumwe nk'abaje bava mu bindi bihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko mu gihe abo baje bava hanze baba hamwe abanonotsi b'abarundi bobo baza guhiganwa bavuye mu miryango iwabo bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ubu nawe dukubitire mu rwanda mugenzi wacu claude munyandinda ducire ku mayange ibivugwa muri siporo mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatatu ikipe ya Rayon Sport izahura n'ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania mu mukino wa nyuma wo mu matsinda mu rwego rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation muri uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa cyenda n'igice Rayon Sport irasabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo ishobore kubona uburenganzira bwo kwinjira mu kimwe cya kane kirangiza mu itsinda rya kane ry'iri rushanwa harimo kandi ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya na USM Alger muri Algeria aya makipe yombi nayo azahurira muri Algeria kuri uwa gatatu afite amanota umunani mu mikino itanu byumvikana ko mu gihe Rayon Sport ifite amanota atandatu yananirwa gutsinda Yanga yamaze gukurayo amaso Gor Mahia na USM Alger zahita zikomereza urugendo hirya no hino mu gihugu abakunzi ba Rayon Sport barimo gutumanaho ngo bazahurire ku kibuga batere ikipe yabo ingabo mu bitugu bayifashe kwandika amateka gusa bamwe mu basobanukiwe iby'umupira w'amaguru barasanga muri Rayon Sport ibyo bakora byose bakwiye kwirinda inzira zose zitanyuze mu kuri kuko ngo zishobora kubakururira amakuba hanyuma ibyishimo barota bikaguma bigeze ku munwa cyane cyane ko nta gihe kinini kirashira bamwe mu bayobozi bayo bahagaritswe n'impuzamashyirahamwe CAF ibashinja uburiganya mu mukino wahuje Rayon Sport na Lydia Ludic Burundi Sport for Africa yo mu Burundi wabereye i Bujumbura tukiri mu mupira w'amaguru mu gihe nta minsi myinshi irashira hagiyeho komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe ferwafa hari gahunda zimwe na zimwe zitangiye guhindura icyerekezo muri zo twavuga nk'umushinga wo kubaka hoteli ushobora gusubikwa nk'uko byatangajwe na perezida mushya wa ferwafa jean damascene sekamana ngira ngo nahuye n'abantu turi muri world cup na ibi badutumiyemo kaganira n'abantu ba fifa bakambaza batari ko iriya hoteli murabona muzayikomeza urababwira nti ibyo ni ibintu byo kwanariza tukareba after that nyuma yaho gato ngira ngo ejo bundi twakiriye workshop y'abantu ba FIFA hano batwereka ubundi bigomba gukora hari hajemo ibihugu ibihugu birindwi ibyo dukora right now muri management mu gihe gito nyine tumaze baravuga bati biragaragara ko muriho mubikora neza batari ko iriya hoteli muzahura n'ibibazo ko amafaranga ya FIFA ari direct kugira ngo bayashore muri development y'umupira ahubwo ibyo wa develop akaba ari ibyo wakuburamo ibindi byagenze bite kugira ngo mwemere ko abantu bubaka ihoteli ayakagiye muri development development direct ngo azamure umupira mwemeye ko ajya mu ihoteli ngo ihoteli akaba ari izateza imbere umupira urumva ko urumva ko biba bicuritse ikintu cy'ihoteli amahoteli ari mu Rwanda ni menshi tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka makumyabiri irabarizwa i Nairobi muri Kenya mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abangavu iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka wungirijwe na Alex Nkuranga yahagurukanye abakinnyi cumi na bane amakipe umunani niyo arimo guhatana ayo ni u rwanda kenya uganda ibirwa bya maurice kameruni nigeria misiri na repubulika iharanira demokarasi ya kongo yari claude munyandinda i kigali
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya short wave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ibintu biragenda biba bibi muri zimbabwe nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa karindwi gushize komisiyo y'amatora yavuze ko perezida emerson mnangagwa ari we wayatsinze arushije amajwi make cyane uwo bari bahanganye nelson chamisa umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika heather nawert yatangaje ko washington ihangayikishijwe cyane n'amakuru yemeza ko abantu benshi batabwa muri yombi bagafungwa bagakubitwa n'ibindi bikorwa bibi byibasira abatavuga rumwe na leta ya zimbabwe yasobanuye ko urugomo gutera ubwoba abaturage no kubabuza amahwemo nta mwanya bifite muri zimbabwe nshya madamu nawert yatangaje impungenge zikomeye zituruka kuri leta ya zambiya yashubije muri zimbabwe tendai biti wigeze kuba minisitiri w'imari wa zimbabwe isuzuguye icyemezo cy'urukiko kibuza kumwirukana byongeyeho tendai biti ni umuyoboke mukuru w'ishyaka mdc movement for democratic change ryo muri zimbabwe iki cyemezo ni urucantege ukurikije ko zambiya yerekanye ubutwari bwo kwakira impirimbanyi z'ubwigenge z'icyahoze ari rodeziya mu gihe cy'intambara y'ubwigenge bw'icyaje kwitwa zimbabwe madamu nawert asobanura ko amerika izavugana na zambiya kuri iki kibazo cya tendai biti hagati aho umucamanza yategetse ko tendai biti arekurwa by'agateganyo ariko afungishije ijisho muri zimbabwe madamu nawert ati leta ya zimbabwe igomba kwita ku mutekano n'imibereho ye leta zunze ubumwe za amerika irahamagarira kandi abategetsi ba zimbabwe kurengera n'uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga n'uburenganzira bwe bw'ikiremwamuntu ahabwa n'amategeko ya zimbabwe n'amahame mpuzamahanga zimbabwe yiyemeje kubahiriza kugira ngo zimbabwe na zambiya bamenye neza impungenge zikomeye cyane ifite leta zunze ubumwe za amerika yahamagaje ambasaderi b'ibihugu byombi irabibabwira mu mateka yayo zimbabwe ifite amahirwe yo guteza imbere abaturage bayo bose nyamara amatora abayemo urugomo no guhonyora uburenganzira rubanda bemererwa n'itegeko nshinga si intambwe ijyana igihugu imbere
iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na oriyane itanga ishaka mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.